ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turavugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mwiriwe neza se muri kumwe na thomas kamirindi inshuti zacu rero mu kanya ni ikiganiro muri isanga ku njyana yitwa tarab umuziki w'abaswayiri ariko mbere y'uko tujya kuri icyo kiganiro cyanyu reka mbanze mbagezeho aya makuru amaze kutugeraho ni uko umugogo w'umwami kigeri wa gatanu jean batiste ndahindurwa wageze mu rwanda nyuma ya saa sita umugogo rero uzatabarizwa mu rwanda ni icyemezo cyafashwe hashize iminsi ine n'umucamanza wo mu rukiko rwo muri leta ya virginia hano muri leta zunze ubumwe za amerika umucamanza rero wategetse ko umugogo w'umwami ujyanwa mu rwanda ubu rero umugogo wahageze nyuma ya saa sita muri isanga birumvikana nyine ko aya makuru dukomeza kuyabakurikirana turaza kuyabageraho muri isanga kuwa kane w'icyumweru gishize twaganiriye n'umushingwamanza mu by'agateka kazina muntu metro mbongo ari perezida wa komite nyobozi ya flsb front de liberation de la minorité swahili du burundi ku rwego rw'igihugu cy'u burundi yadusobanuriye ko abaswahili bo mu burundi ari ubwoko bwihariye kubera ko bafite kahise kabo bwite ni ukuvuga umuco wabo akaranga kabo bwite ururimi rwabo bwite n'uburyo bwabo bwite bitunganiriza ubuzima n'imibereho yabo n'ubwishyirahamwe ryabo ryitwa front de liberation bakoresha inzira y'amahoro gusa kugira ngo bumvikanishe ikibazo cyabo kandi baharanire kwemerwa nk'ubwoko koko kimwe mu biranga rero uwo muco wabo ni umuziki witwa tarab iyi njyana tarab ni iki ikomoka he muri iki kiganiro turifashisha mzee hamisi selemani kugira ngo tubashe gusobanukirwa muri make mzee hamisi selemani ni umwe mu batama rwose b'inararibonye bazi neza umuziki w'abaswahili tarab mureke mubazanire mzee hamisi muraho murakomeye mzee hamisi ndumva akishakisha uburyo yavuga muri telefone sinzi ukuntu bigenze mu kanya barongera bamushake abamfasha muri iki kiganiro ariko noneho dusogongere ku njyana tarab nubwo ari injyana uyu muziki turimo twumva wo muri iki gihe ubwo nabwo izi miziki uko yatangiye kera nabyo tuzabashakira umwanya tubibagezeho usiye na kasoro mpenzi wangu usiye na kasoro niwe mpenzi wangu usiye na kasoro mpenzi wangu usiye na kasoro niwe mpenzi wangu taniroga bure taniroga bure taniroga bure nataka nikiwa nawe watu wote na wajue Uli ulimwengu utambue kuwa mimi niko naye. Kwake nimezama mie. kwake nimezama mie. Penzi ya- Tarab ni umuziki w'abaswahili mzee Selemani Hamisi turi kumwe mzee Hamisi Selemani
saa muraho murakomeye
yemwe turisohora turabashimiye cyane rwose aka kanya muduhaye kugira ngo tuganire kuri kuri uyu muziki w'abaswahili Tarab ndabashimiye byimazeyo pe kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro niko Tarab ni umuziki ukomoka hehe
eh umuziki wa taarabu eee
eh waje uturuka mu mazinga ya Zanzibar aha
eh na jewe nuko gusa sinawukunda cyane Hmm.
A- ariko hageze mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kane na gatanu gutyo Mhm.
nashitse muhira nsanga ubutumwa Mhm.
nanjye nza kuraba nsanga ndawukunze cyane Mm.
niho natanguye kuwukunda ndawukurikirana Mhm.
gushika naho emwe nanje hageze kuwa gatandatu sinasiba kujyayo kuraba ni ukuvuga ubwo ngubwo baj- u- aho mwajyaga kurebana ahantu bacurangiraga ab- ab- ab- hateraniye abantu benshi
ego niho bacurangira ba- bacuranganira aho nyene eee e, twaza kuraba kubw'indwi nimero mirongo ine n'imwe aha
e, tu- bagatangura saa mbiri na nusu kugeza saa saba y'ijoro eee mwara- mwaratangaga amafaranga
ego twaratanga n'aho atari menshi c- y'icyo gihe eee twarayatanga nyene aha
e, icyo gihe se i- i- uyu muziki mwajyaga kureba wa- wacurangwaga na bande waririmbwaga na bande ni abarundi cyangwa ni abanyamahanga
ni abarundi nyene eee
e, ni abarundi nyene bo bawucuraranga Mm.
hariho n'igihe bagiye muri tanzaniya Mhm.
abatanzaniya baravuga ati oya ntimutubeshe abasabarundi kubera ko bawucurangaga neza
ego baca bababwira ati ugasanga ari abarundi eee Nib- nibaturimbire mu kirundi umuziki umwe twumve aha
baca bararirimba
icyo gihe si ubwo nabwo wamenye bararirimbye mu kirundi tarabu
ego eee eh, u- umuziki witwa bariko bambarira ndagukunda cyane mugabo si jewe nshuti wananiye aha
Eh, ariko rero ubundi ubusanzwe tarabu i- i- i- i- ururimi rukoreshwamo cyane ni igiswahili ni igiswahili ego eee
Eh,
ubu ngubu hari abarundi se baki- bagicuranga iyi njyana ya tarabu
ubu mu burundi byose byara byaraheze nta na kimwe tucyumva cya taarabu hasigaye mu gihugu kibanyi cya tanzania gusa Eh.
ariko ngaha nta muziki wa taarabu ukivu- ukivuzwa uretse ku makaseti gusa Ah.
yego noneho nk'aba- nk'abantu bakiri urwaruka abantu bakiri batoya mwabibutsa abarundi bigeze cya- n'abarundi kazi bigeze kujya bacuranga injyana ya tarabu mwibuka
hariho benshi eee benshi baramaze kwitaba imana ah, benshi baramaze kwitaba imana ariko twari dusigaranye umwe yitwa safi ali mhm.
eh, ariko abandi benshi benshi benshi baramaze ku- ku- kwitaba imana ni ukuvuga rero ko batigeze batoza bigisha abakiri bato ngo babahe uwo murage
oya urabu- urazi muri muri iki gihugu cyacu sinzi kiriho Ah, ibyo bintu bisaba amahera aha hanyuma ukaraba abantu bakunda taarabu eee nta mahera bafise mhm.
nicyo gituma uwo muziki wagiye uribagirwa uribagirwa ku- gushika aho uhe- u- uhebwa Mm, gushika n'ubu mhm.
Eh, gushika n'ubu emwe tuyumva ku kaseti gusa Yee.
Eh, nuko noneho rero murawukurikirana murawukunda wasobanurira abantu Mhm.
gute ko tarabu ari umuziki w'umwihariko w'abaswahili wabibasobanurira gute
Eh, kuko wari mu baswahili nyene nawe urumva yuko n'ururimi rwari igiswahili yego kandi kandi Mm, mu gihe igihe cy'ubugeni mhm, warabibona mhm,
nk'iyo ugiye kugira ubugeni mm, wa- wagenda kugira ubugeni ku munsi wa gatandatu mhm, Ha- ha- ha- hageze ku wa gatanu rero uzojyana umugeni wa uzotwara umugeni wawe ejo ku wa gatandatu mm, waraja iwa waraja iwabo mhm.
bakaja kukumwa wa muziki wa taarabu uriko uravuga Mm.
kandi umuziki wa taarabu ntibawutamba nk'uko batamba iyindi miziki Eh,
oya wabisigura gute ho gakeya ugereje- ugerageje bawutamba gute ura utamba umuziki wa taarabu Eh, mwebwe muraja kuraba mugasanga hari intebe aha, mukicarako aha, mukaza murasunika na buhoro buhoro niko bawutamba hanyuma rero wowe uryohewe mm, waraha- warahaguruka mhm.
ukaja ukaja guha amahera umwe ariko araririmba mu giswahili bita kutunza Mhm.
e, aho rero umuziki ukaba wakunogereye cyane niko babigenza ariko gutamba nk'uko batamba ubu ntibyariho Mm.
Eh, radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muzehe hamisi selemani uzi neza rwose iby'umuziki w'abaswahili tarab muzehe rero u- muraganira n'abanyagihugu n'abantu bose bifuza gusobanukirwa tarab icyo ari cyo uwa mbere dufite ni tomasi tomasi
Alo, urakomeye
yego ndashima.
hari akabazo ufite cyangwa se icyiyumviro
Ye ndafise icyiyumviro ngomba guterera.
Mm,
Bwa mbere bwo nagomba kuramutsa uwo mutumire.
mm,
Bwe muri make hariho ibintu ntatahukiwe no mu kiganiro giheruka aho yavuga yuko oya ntabwo ari we Aba- n'undi ntabwo ari uyu mutama twari turi kumwe n'undi
ego metero mbongo hari niwe twaganiriye ubushize
ego Ah.
rero umaze kuvuga ko imu- umuziki bita tarabu ari umuziki umengano w'abaswahili Mhm.
ha- hariho abantu uhura bawukunda gusumba mbere n'abaswahili woca wibaza uti none ni umuziki wabo bwite atawundi muntu ategerezwa kuwukunda cyangwa uzobona akunda uwo muziki wese cyangwa akunda kuwuvuza bazoha bamwita uwo abaswa- abaswahili kandi na- ni- ni mu- iyo mico y'abaswahili adakunda no kuyigenderamo y'akabazo k'iwanjye kari akanini mugabo njye nibaza ko umuziki wari ukwiye gukundwa nk'uw'abantu baba mu gihugu atari uw'umenga n'uw'ubwoko cyangwa umugwi runaka umuziki ukaba umuziki w'igihugu mu gihe ba- nabone ba- bifuza kuba abenegihugu nk'abandi bakavuga yuko mbere bashaka kuba ubwoko nk'aba- bwihariye mu gihugu urumva bari bakwiye kuba ibintu byose bateza kubihurirako Mm.
bakabikunda nk'uko twese dukunda ibiba mu gihugu murakoze ye urakoze toma muzehe selemani Ibi ni ikira- muzehe selemani
ndakumva uyu tomasi rero ati ko hari abantu bakunda umuziki atari abaswahili wamusobanurira iki
jewe nomwishyura ngo Mm.
igihe washika washikiye mu baswahili Mhm.
ariko ntikibuza ariko ntikibuza uwo wese yuko yowukunda Mhm.
kandi yari imigenzo y'abaswahili Mhm.
kuko ntasho- ntashobora kumbwira igihe cy'ubugeni abaswahili nibo bakunda kuyikoresha cyane ariko abandi Mm.
nicyo nicyo gituma yifatiye ntumbero Mhm.
ni nk'uko umufaransa avugiza umugizi avugiza umuziki Mhm.
ari mu bu- ari mu bufaransa tuca twita yuko ari umuziki w'umufaransa Mhm. yego A- ariko ni- ntibibujijwe yuko jewe umurundi ndawukunda Mm.
ni ukuvuga rero uwo muziki waje ari uw'abaswahili Mhm.
eh
none umuntu utari umuswahili nawe ashobora kuwucuranga
umuntu atari umuswahili Eh.
a- abishoboye arashobora kuwu- kuwucuraranga aha nta kibuza Eh.
yewe ndiwumva ko ari umuziki
yego
eh abishoboye arashobora kuwucuraranga nk'uko abishoboye Mm.
nta kibuza ye kuri telefone Eh.
dufite na pacifique pacifique
ego
akabazo kawe ndumva cyane yego akabazo kawe ego akaba eh narifise akabazo kandi nkagira n'iciyumviro ikibazo urumva nari hariho ibintu numva kweri ku bijyanye n'abo biyita ngo n'abashwahiri numva menga sindabyumva neza igituma rero nkabyumva neza nkaca nibaza uburyo nko ngaha mu gihugu c'u Burundi menga twe nka twe twakuze tubona menga batubwira yuko mu Burundi hari amoko atatu kandi akaba ariyo usanga yanditswe no mu ibwirizwa shingiro rigenga igihugu cacu c'u Burundi nkaca rero ndaba muri muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ushiraho w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi niho dutangiye kumva yuko hari ubwoko bushasha twokumva butangiye kuza bw'abaswahili nuko ukaca ukaruka ubwa mbere hariho ikintu bita imiryango aho wasanga nk'imiryango bavuga nko mu miryango y'abahutu wasanga hari imiryango y'abajiji abahanza mu batutsi ugasanga hari imiryango y'abatare cyangwa abahima Mhm.
ukata rero wumva muri ibi bijyanye n'aba baswahili yuko twokumva yuko ari nk'ikintu gishyashya kuko twumva abaswahili yuko ari nk'ibintu twumva ari nk'abayisilamu kuko twasanga abaswahili kenshi bakunda nko mu mi pacifique wavunagura amagambo se Eh, eh, eh, nkaca nibaza ati none abaswahili bwoba ari ubwoko bwihariye cyangwa nk'ibi ariko aravuga by'ibijyanye n'umuziki wa tarabu bwoba uwo muziki wa tarabu uje woca uraranga abaswahili cyangwa wo kumviriza abaswahili bonyene cyangwa ntitwumva yuko aba baswahili ko twumva ari ubwoko bushasha bwoba buje mu gihugu bwoba ari ubwoko bwoba buje kuvangura ku bijyanye n'ukungene abarundi twaba dusanzwe twari twubatse dusanzwe tuzi yuko hoba hari ubwoko butatu mu burundi ye ikindi kandi nashaka kongera ko nkaca nongera ko ati none Mu aba magambo baswahili magufi baba ariko- baje bakomoka he cyangwa yoba ingamizo baba bagamije yoba ari iyihe cyangwa yoba ikintu baba bashaka mu bisanzwe muri politiki boba bashaka imyanya yoba iri muri politiki pacifique icyo nashaka kubaza pacifique murakoze ibyo bibazo byose Eh, ibyo bibazo byose metro mbongo ari yarabishubije mu kiganiro twagiranye eh, ahubwo reka Eh.
twibande kuri iyi njyana ya tarab uko eh, nabyumvise nanjye nicyo yego icyo nashaka kumubaza ibi bijyanye na tarabu yuko yoba yokumviriza abaswahili bihariye cyangwa abarundi twose twoyumviriza cyangwa kuko dusanzwe tuzi yuko abarundi dufise izindi ntambo z'ikirundi zihariye dusanzwe dusanzwe tumenyereye atari iyi miziki dusanzwe twumva ivugwa mu rundi rurimi twe two numva yuko Yego.
menga yoba ari nk'imindi miziki yego yo pacifique hanze yoba ndibwira ko i- akabazo kawe kumvikanye reka Eh.
muzehe seremani hamisa gusubize urakoze muzehe seremani muzehe seremani wi wi pacifique wamwumvise rero
namwumvise jewe ngira ngo icyo kibazo nari namaze kucyishura Mhm.
umuziki wa taarabu nubu- nubujije uwo wese kuwucuraranga ariko igihe washika washike baswahili ni ukuvuga wumvise ukawukunda no kuwuririmba urabishobora no kuwucuraranga urabishobora ntawe nawe nawe ukumiriwe Mm.
aho hose uwumvise urawutamba ushobore kuwucuraranga ukawucuraranga nta kibi kirimo Mm.
eh
kandi ntabwo ari ntabwo ari ihame ntabwo ari itegeko kuririmba mu giswahili gusa
oya Mm.
oya
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga injyana taharab umuziki w'abaswahili kuri telefone dufite koma koma
sabwe
akabazo kawe
jewe si ikibazo ahubwo hanini nagomba nterera icyiyumviro Mm.
ubundi je nagiye kuri facebook ndabona iyo nkuru ijyanye na- n'uwo muziki tarabu ugiye gufatwa ari ugiye guha ikintu twokwita ubwoko bugira kane bw'aba bantu b'abaswahili Mm.
ubundi jewe icyifuzo cyanjye cyangwa icyiyumviro novuga nti nk'uko nari nabyanditse ni ntihagire umuntu yitwaza ibintu byo kuzana akantu ka aka cyangwa kariya ngo ni ubundi bwoko bwadutse kuko tugiye kuraba ngaha mu- mu burundi hariho intara nyinshi intara ugasanga yiharije intambo Mhm.
rero ngaho o- usanze intara yiharije intambo ni nk'uko ejo hokwa dukundi umuntu akavuga ati nk'akarorero ati ndi umukatolika none nubuye intambo yitwa uku u- reka rero nje ndayifatira ubwe- ubwoko Mm.
rero jewe nagiye nandika mvuga nti iciza sukuza bavuga ngo ni ubwoko bwubutse ahubwo ni ukwerekana ikintu bokora gifasha igihugu Niko giteza se imbere kome we?
igihugu kuko ibi- Koma, kuko ibintu by'uko- Kosima.
Wi?
icyiyumviro cyawe kirumvikana ahubwo uyu muziki taarabu wari uwuzi
oya nukuri ntawe narinze ahubwo nawumvise uyu munsi kuri kuri ya nkuru mwatanze kuri facebook niho nagiye ndawumva hanyuma nca numva ngo akabazo uwufiteho ni N'abatwara akahe
akabazo Eh, kugira ngo uwusobanukirwe ni akahe
jewe akabazo nobaza kugira nsobanukirwe uwo muziki Mm.
nuko nogira nti mbega hamwe hoza uwundi atari umwarabu uwo muziki niyo ushobora turetse ko bowitirira uwo uwo muce w'abantu kugira ngo bishikire ku bindi bintu baba bifuza ko niko kabazo kanje murakoze yewe urakoze kosima we Ah, muzee hamisi selemani ahubwo wi Kosi- kosima ndumva azanyemo akantu kandi gashyashya k'abarabu uyu muziki ufitanye isano n'abarabu
yego urafite urafite isano n'abarabu Ah, eh, kuko urazi nibo batanguye gushika muri Zanzibar mhm.
bari bafise umudiho wabo nguyu wa taarabu ariko bakaririmba mu rurimi rw'iwabo mu cyarabu eh, mu cyarabu Ah, hanyuma rero abantu ba Zanzibar aho bashika muri Zanzibar kuko bavuga igiswahili mhm.
baca batanguza batanguza rero mu rurimi rw'icyara mu mu rurimi rw'iswahili Mm, eh, ugenda uragandagara gushika inyo iwacu mhm.
eh, ariko waturutse mu barabu nico gituma witwa taarabu taarabu n'icyarabu
Ura- urumva ukugeneye vuga taarabu nuko umu- nuko- numu- n'umuziki bavuza buhoro buhoro Eh, Bage- bage- eh, bagenda barasunikana buhoro buhoro ku bitugu Eh.
nibatambe eh.
eh,
ubundi iryo jambo Niko bya- taarabu rifite iyihe nsiguro
taarabu Eh, nu- numu- n'umudiho w'icyarabu ah, eh, aha.
ariko wishyitse muri zanzibar Eh, baca rero bahindura mu giswahili kugira ngo n'abatari inuze abarabu mhm.
bumva urwo rurimi kandi nabo bamenye ku- gucuraranga urwo- iyo- urwo ru- iyo ntambo Mm.
Eh, hanyuma bawugira uwabo abanyafurika bawugira uwabo u- ukwira rero no mu no mu no mu no mu bi- mu bihugu bituranye na Zanzibar icyo gihe ari Tanganyika bijya mu Burundi bijya mu Rwanda za Uganda nuko na za Kenya
ego ah.
nuko byifashe ego ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Tarab umuziki w'abaswahili turi kumwe n'umuze w'inararibonye umutama Hamis Selemani niwe uri kudusobanurira kubera ko uyu muziki yawubayemo yawukurikiranye kuva kera kuri telefone dufite Desire Desire Desire Desire sinzi ndumva tu- ndabumva aro Eh, Alo?
warusamariye mu biki Desire akabazo kawe
cyo ndagomba ndamubaze Mm,
none ko ari kavuga yuko umuziki wabo ari wo uranga ubwo bwoko bwabo yombwira ubwoko abatutsi nabo umuziki wabo bihariye canke abatwa canke abahutu
ariko se Desire ubwo urumva utavanga wowe icyo kibazo urumva ari muzehe Selemani wagisubiza ahubwo icyo wakibaza abahutu cyangwa abatutsi Eh?
Eh.
Ngo, reka ntaje Eh, ndi- njye niko mbyumva nagire nterere Eh,
nagire yego jewe ikintu maze kubona nkahaye dufate muri aya makaratiye washaka y'i bujumbura Mm, urasanga ku musaga bakunda nk'indirimbo izihiye zivuze bagahaguruka abanyamusaga buyenzi ugasanga ifite indirimbo zayikunda rero nabo baca babita ngo ni ubwoko bwabo
reka muzehe Selemani agusubize
yego urakoze Ndamu- yego Ndamu- ndamwumvise Ah,
mu buyenzi sinzi ko yantahuye kuva kare n- nkivuga mhm.
navuze ntumuziki wa taarabu watangujwe n'abaswahili si ukuvuga yuko mu baswahili atazindi ntambo ziriho hari aho usanga abasore batamba zuka bagatamba rege n'ibiki si ukuvuga yuko ngo uwo muziki ufise uwuhariwe ariko wazanywe n'abaswahili naho woshika mu baswahili ubu hari aho usanga imiyabaga bariko barabyina imiziki ya bob marley n'ibiki nta nta muntu yimiriwe n'utari umuswahili tarabu ndiyo mubuza kuvuga canke kuyitamba eh Desire nuko nomwishura ye Desire ndiribwira yuko asobanukiwe noneho duhamagare Silvestre Silvestre
alo akabazo kawe nakumva akabazo kanje mm.
namubaza yuko akabazo kanje nanjye mvuga tarabo tarabo namubaza yuko ari iy'abasilamu cyangwa ari iy'abaswahili nashaka ndamubaza yuko tarabo yoba ari iy'abasilamu cyangwa yoba ari iy'abaswahili niko kabazo kanje Silvestre urakoze reka ahita gusubiza
Eh, Mzee Selemani Nomwi- mm.
wi ndakumva namwumvise mm.
sinomubwira yuko tarabu ari iy'abaswahili cyangwa iy'abayisilamu ariko mvuze nti yaje izanywe n'abaswahili kandi bari n'abayisilamu ariko
e, harimo n'abayisilamu tuvuge Eh.
nk'ubu muri tanzania Mhm.
tarabu iravuzwa none tuvuge bose baja- baja kuyitamba cyangwa kuyivuza bose n'abayisilamu Mhm.
si abayisilamu kandi nta n'umwe yimiriwe nawe uta- ut- utaba uri umuyisilamu ubishoboye uragura insirima zawe ukavuza tarabu cyangwa ukayitamba nta na kimwe bivuze Mm.
Eh,
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite charles charles
we akabazo kawe
mbanje kubaramutsa yego natwe turagushuhuje
yego murakoze hama akabazo nashaka kubaza mm, sajeni ismaili Mm.
ndamubaza nti ase ko numva tarabu mu mu burundi basa naho bameze nk'abantu bayirengagiza ukamengo ni indirimbo mengo ni- ntizigezweho kandi buriya tarabu nikundwa n'abaswahili gusa n'abarundi basanzwe batari abaswahili aba abakatolike aba- abandi bose barazikunda bamwe na bamwe nanjye ndazikunda ariko ndi- ndareba nkabona bara- bara- basa n'abaze noneho nkabaza nti ko bazihebye batakanguriye abanyagihugu bo mu burundi kugira ngo bakomeze kuzibwiriza bazikurikirana byavuye kuki ni kuki batakurikirana ngo bazigishe abana b'abarundi n'abandi bantu kugira ngo zigumane akaranga kazo ka kera nk'uko zakundwa kera ku batama ba kera ni icyo kibazo nari mfite ye muzee selemani musubize
akumvise Mm.
si tarabu gusa yagiye iribagirwa hariho n'imico- i- i- imico myinshi yagiye iribagirwa kandi wasanga abantu bifise batabishyiramo inguvu cyane ni nacyo gituma tarabu yagiye iribagirwa gushika ikiraheri irayonga yose gushika n'ubu ariko ubu ni ukuvuga ni uku- ni uku- ni uku- ni ukwereka yuko imiyabaga canke abasore bubu niyo babifise canke bash- bashaka yuko tarabu ita- itayonga bo kuyiorganiza bakarondera ibintu kugira ngo tarabu isubire ibeho nka kera Mm.
eh
niko se mzehe U- mu- we tarab i- i- hari insanganyamatsiko ibyo twa- twa- twakwita mu gifaransa teme hari teme insanganyamatsiko zihariye tarab yibandaho
tarabu Eh, ni nk'iyindi miziki aha
kenshi urabye miziki myinshi kuva kera gushika n'ubu yamye yi- yira- yi- yi- iranga intuzu z'urukundo
Mm, yamye iranga urukundo ariko si ukuvuga yuko woguma uririmba ururi- ururirimbo rw'urukundo gusa hariho umuntu ushobora guhanura ubicishije muri tarabu mm, urashobora urashobora kubicishamo ariko kenshi usanga ari urukundo mm.
Eh,
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga tarab kuri telefone dufite leonce leonce
naam akabazo kawe
ndabasuhuze ngaho ku ijwi rya amerika yego
umwaka mwiza twese
n'umwana wo mwatumiye ndamwifurije umwaka mwiza nimba abyemera nimba atabyemera ntabyemera
araza kubikubwira ko abyemeye komeza bandage Ah, noneho ndashaka kumubaza tarabo hariho benshi badashobora gutahura icyo ari cyo ku bijyanye na isilamu ni ikintu kirekire iyo aba yari nyene ariko aranyishyura ubwiwe nyene namubaza birenze urugero mubaze
noneho ndi kumubaza uko karabo Nigi- ni- turi mu burundi icyo ni kirimo cya- cy'abarabu ndamubaza nti kubera iki bakoresha tarabu mu gihe aha mu burundi a- abayisilamu bafite imico itandukanye uzabumva ngo ngo ngo bakafiri ngo baki nshaka kumusiguza umukafiri icyo ari cyo ni ukuri untunga umuhe mikoro basanye ishuri ariko se niko leonce ibyo bihuriye he n'umuziki turimo wa tarabu
Ah, no, bi-
reka nkubwire I- ibyo wari uvuze ngo ni icyarabu ngo tarabu ni icyarabu none se rege byo ni ikirundi
Ah, ejo, byose biravanze ariko bwaramenyesha makuru nawe ntunjaniranye Eh.
siko Eh, ntunjaniranye Eh.
tarabu ntabwo ari kirundi na rege si ikirundi
ntabwo ari kirundi kandi Zouk si Kirundi.
burya ta- burya ntabwo ari kirundi kandi Rock ni- si ni- ni- Kirundi.
ni- ni- ni- ni ijwi kum- kenshi bakunde gukoresha abayisilamu Eh,
Eh, nizo mpamvu nariko nakubwira ah.
I- iyo aba byaba bya- byari kuba byiza iyo aba ari we afite mikoro basi
arayifite reka kubwire
Eh, urakoze
nuko nuko muzehe uyu leonce rero Eh, musubize nyibutsa gato nyibutsa I- gatoyi icya mbere yavuze ngo akwifurisha umwaka mwishya umwaka mushya muhire ati nimba ubyemera simbizi musubize
turambe tu- turambe mu twese icya kabiri ati tarabu ni icyo- ni- ni- ni ni icyarabu ati we yashatse kuvuga ngo ngo kuki abayisilamu bavuga abakafiri ndavuga ni ntaho bihuriye na tarabu ariko noneho tarabu kuki ari icyongereza nanjye mumbabarire kuki ari icyarabu
nicyo gituma nakubwiye nti ba- bayise uko tarabu ariko ariko bakaririmba mu giswahili ni nk'uko twovuga slow sikiru sikirundi kuko abarutanguje abatanguje uwo mudiho niko bawise bawise slow niyo tarabu abatanguje uwo muziki n'uwo mudiho niko bishe tarabu eh nuko no byishura kuri telefone dufite na erineste erineste wiriwe neza akabazo kawe uvuge cyane
ikintu njye nashaka kuvuga eh, urwo rurimi ndumva rungoye cyane ngo ni icyarabu wagira ngo ni iki?
sobanuza wowe
Eh, nanjye ndagira ngo urwo rurimi batubwire ndumva ngo ni umuco ngo bagenderaho ndumva uwo muco wabo ndumva wajyanwa ni
telefone yawe ntabwo yumvikana neza erineste uti iki
ntabwo muri kunyumva yewe aho ngaho turakumva neza
Eh, ndimo ndavuga urwo urwo rurimi bakoresha ndumva nimba ari ibihangano bakoresha mu kwerekana umuco wabo ndumva ba- baganisha no ku ku rubyiruko nabo bakabagira umuco wabo bakaguma
erineste telefone yawe iragenda icikagurika ariko nimba nakurikiye neza reka muzehe seremana gusubize ku kibazo cyo gu- cyo guha uyu muco urwaruka urubyiruko mbese abakiri batoya muzehe seremani
Oui.
muhagute mushobora gushishikariza urwaruka gute abakiri batoya kugenda muri iyo nzira y'umuco w'abaswahili harimo n'umuziki wabo taraba
nicyo turimwo kugira ngo tubakangurire n'uri atawumvise tukawumwumvisha kugira ngo nawe niba afite icyumviro cyiza utanguze kugira ngo uwo muziki ntuze utakare rwose nicyo kintu turimo kugira ngo tubandanye aho abatama bacu bahereje
ubu hari ibitaramo se mujya mugira mu urubyiruko abakiri batoya mukabereka mukabumvisha tarabu mukabereka uko bayitamba
urabona nicyo gituma mu nsamirizi zini wacu usanga akenshi nk'iyo bari ko bararamutsa inshuti n'abagenzi bakunda gusaba izo ndirimbo kugira ngo n'abarukubu bazumve nibazumva bazoca bayimbagwa babaza ati mbe umuziki wagiye hehe hanyuma tubasobanurire n'ukuntu bo bigira kugira ngo uwo muziki dusubire kandi tuwutanguze nk'uko wamye kera
noneho no muri za mariage biracyakomeza tarabu muracyayitamba mu gihe habaye ubukwe
ubu ntitukiyitamba kubera ko nta orukesitire iriho ya tarabu ubu ariko bazibuza ku maradiyo gusa amakaseti ibintu nk'ibyo ariko nta orukesitire igisigaye nicyo gituma nakubwiye nti ubu ni ugukangurira urubyiruko kugira ngo nabwo ruzumvirize hanyuma ruze rumenye icyo ruzokora kugira ngo tarabu ntize igende bwite
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga kuri telefone dufite martin martin we
ndabumva ndabumva ijwi ry'amerika akabazo kawe
njye ndimo ndabaza ku bihereranye n'umuco udasanzwe w'abo baswayire b'abarundi bavuga ko bo bafite umuco wihariye nkabaza se ko umuco w'i Burundi urebye ujya gusa neza n'uw'i Rwanda bitewe ko n'amoko ahatuye ari amoko asa wareba atarabu ugasanga iva mu birwa bya zanzibari temba na unguja aho uwo muco bavuga ko ari uwabo ntabwo baba barawuko ari umuco biyitirira utari uwabo waba ukomoka mu birwa bya zanzibari
reka muzehe agusubize muzehe seremani mubwire
ndamushimiye cyane umuziki wa tarabu jewe navuze yuko wavuye mu ntuze mu mazinga ya zanzibari ni nk'uko wosanga umuntu afise deredi ku mutwe nka bob marley akaba atari umuntu wa jamaica sibyo yego none akiyita rasita mbe womwemera nshange ntiwomwemera kandi ari we yiyise gutyo arafise igituma nuko numwishyura
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda alice nawe turi kumwe kuri telefone alice amakuru yawe
ni amahoro akabazo kawe rero
ejo nashaka kubaza uwo mutumire bavuga yuko impamvu yitwa tarabu isigura yuko bafite ubwoko bwihariye aha mu burundi iwacu hariho intara usanga zifite imico cyangwa imigenzo yisangiza ugasanga iyo mico mu zindi ntara ntayirimo nk'akarorero turafite intara y'amakamba irafite intambo yitwa agasimbo none bisigura yuko abanyamakamba baca bavuga ko bafite ubwoko bwabo bisangije kandi tuzi yuko mu gihugu ubwoko bw'abantu buba butegereje kuba buvuga ururimi rw'icyo gihugu nyine none abo batwari bavuga gute ko ari ubwoko bushasha bwanditse mu burundi kandi atari abarundi ntasubije
ntabwo ari abarundi kuri wowe se
abaswahili kandi avuga yuko ari iki ari abantu abantu baje bavuduka muri zanzibar bakaba ba- baje bajyanana mu- bava mu gihugu c'abarabu
reka muzehe agusubize akwisubiriza ubwe
ye iby'ubwoko mbona bariko barabinsubizamo cyane yego
ibyo turi ko turaganira n'iby'umuziki ni ukuvuga navuze nti umuziki wa taarabu wavuye mu izinga za- rya zanzibar uraza ngaha mu gihugu cyacu wakigwa n'abaswahili mbe ni kuki wa, wakiriwe n'abaswahili kuko wa, wavuzwa mu rurimi rw'igiswahili si ukuvuga yuko bibujijwe n'umunyagitega yuko yokunda taarabu Oyi, ivyo nte- ntacyo- ntaho bisaniye Um- umunyama- umunyamakamba ashatse yowujamwo akaja gutamba akawuvuza ntaho bitaniye n'uku- n'ukwitwa ubwoko Eh,
niko se muzehe mu- ubusanzwe abantu b'abagabo nibo bakunda kwi- kwibanda mbese kwigomba mu bintu byinshi bi- birimo n'umuziki umuziki wa taraba abagore bawufitemo uruhe ruhare bawufitemo uwuhe mwanya
abagore uravye kenshi abaririmbyi w'umuziki wa taarabu n'abakenyezi canke tuvuga abagore nk'uko hari mu yindi miziki myinshi cyane nibo bafise uruhara rwinshi rwo kuririmba ariko abavuza imidiho usanga ari abagabo n'abatamba n'abatamba kenshi usanga, usanga ari abakenyezi eh niko ruhara rero abakenyezi bafise muri uwo mudiho wa taarabu bararirimba ariko umudiho ukavuzwa n'abagabo eh ni ukuvuga mbese ibikoresho birimo ibyuma birimo ingoma birimo bi- n'abagabo babicuranga nibo babicuraranga abagore bo bakaririmba kuko bafise urumva yuko bafise amajwi meza eh
eh abagore bo ntabwo bashobora gucuranga ngo bakubite nk'ingoma ba- ba- bacurange i- ibindi byuma byo mu muziki wa tarabo
ubishoboye arashobora gucuraranga icyuma icyo ari cyo cyose ariko benshi n'abagabo Mm.
eh ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga injyana tarab umuziki w'abaswahili turi kumwe na nowa nowa
ndabumva neza cyane akabazo kawe
nashakaga kumubaza hari umuhanzi waba ukiriho ucuranga iyo njyana
yewe nowa ako yagashubije mu burundi ntawe ugihari Eh, ubu ngubu nta muntu ugicuranga ati bose baratabarutse ariko yavuze uwitwa safi ari ko ashobora kuba akiriho n'ubwo atagicuranga iriya njyana ya tarabu urakoze ikindi nagira ngo mubaze eh ko ari gusobanura birumvikana ko hamagashe uwo muziki hari uwo abantu bo muri zanzibar
Yego.
Noneho dutandukanyirize abo bo muri zanzibar bawubonye uturutse hejuru
nabyo yabivuze ko waturutse mu barabu
Eh, okay, nayo ndimo no kuganira ndi ku muziki rwose ndi kumva ubu ngubu
usubiramo
ni nayo ndimo kuwushakisha nawubonye wawubonye he
kuri youtube Eh.
bigoranye ariko Eh, uri kuri interineti ubu ngubu yego nuko nowa urakoze nawe murakoze ahubwo rero muzehe seremani eh, nowa azanyemo akantu gashyashya k'ikoranabuhanga muri uko nguko kubwira abakiri batoya u- iby'umuco ibya- iby'umuziki n- ikoranabuhanga nabyo mujya mubiganiraho n'abakiri batoya ngo barebe ukuntu bashobora kuzarikoresha mu- mu guteza imbere taraba
eh ni naco gituma urumva ko bakiri bato kan- kandi nibyo bi- bihe tugezemo bategerezwa gukoresha ibyo nyene ibitegabuhanga kuko nibyo bigezweho naho atari uko uwo muziki ntiwoboneka Eh, bakete- bategerezwa gukoresha kuko nibwo bu- gihe tugezwemo n'igihe cy'amajyambere Mm.
Eh, muzehe reka tube twumva noneho aka kazi k'ikatarabu kubera ko twakomeje kukavugisha gahoro gahoro ariko none reka tukumve cyane uba ugumye kuri telefone umunota umwe twongere du- du- dusubukura ikiganiro ijwi rya amerika mu Ah, kirundi sawa.
n'ikinyarwanda radiyo ijwi rya amerika injyana taharab umushyitsi ni muzehe seremani hamisi umuzehe w'umutama w'inararibonye rwose uzi neza iby'umuziki wa taharab kuva myaka na myaka kuri telefone dufite james james
Hello.
akabazo kawe
Ego ndaramukije umutumire kwanza.
yego arakumva Ama- Ego akabazo mfise nuko tugerageje kumva ukuntu yabivuze ikibazo cy'umuntu yo kwibaza ni iki kubera iki none muri iyo migenzo y'abatwari usanga bifise agace gato gato bifatira abarundi batabikunze cyane ibyo babiva kuki
reka ritagusubiza james Eh. M- muzehe hamisi seremani yego Eh. namwumvise namwumvise urazi igituma ni ukwishyura nti umurundi wese yumva igiswahili tarabu yarayikurikiranye ariko rero abatumva igiswahili hariho ukurikira umudiho gusa kuko atagiswahili yumva ariko uwumva igiswahili uwo mudiho yarawukurikiranye cyane kandi arawukunda Mhm.
Eh.
none ntiwaba warabaye n'umuziki gusa w'abanyamujyi abo mu bisagara gusa
Na, eh, nico gituma urabona aho abaswahili bari eh.
aho abaswahili bari ni mu muji eh, ariko si- si- ntikibuza yuko nk'uko tuvuge yari orchestre shani bahora bava ngaha bakaja igitega baraja no mu rwanda iyo babatumiye ariko iyo bata- badatu- ariko iyo badatumiwe ntibashobora kuyijyana kuko abo bantu baho hantu byerekana yuko uwo muziki batawushaka Udashi- udashaka ikintu rero ntishobora kukimuhatirako
ariko hariho n'igihe bashobora kuba batawuzi gusa bi- bidasobanuye ko baba ba- batawushaka ahubwo ni uko ahari bashobora kuba batanawuzi
kubera iki bata- badashaka kuwumenya ikintu iyo ushaka kukimenya ura- uragikurikirana Eh, ikintu ushaka kukimenya uragikurikirana umaze kuku- kugikurikirana urakimenya Mhm.
Eh.
noneho duhamagara imana irakiza imana irakiza
halo halo gabanya radiyo yawe amajwi ari kungarukira
Eh, ndabumva ndabumva akabazo kawe
Eh, je- ikibazo canje Mhm.
uwo uwo uwo muntu uwo ndabanze mu ndamukiriza umutumire ariko arakumva
Eh, je ikibazo nari mfise aha
uwo mutumire ariko akora iki kugira ngo iwo- iyo njyano y'aba baswahili izogume ishinze imizi ngaha mu burundi ubwo niwe wibarije iwe ku giti cye ibyo yi- akora we ku giti cye Eh, mba- mbajije umutumire kugira ngo anyishyure ico kubera yuko jewe uwo mu- iyo njyano je ndayikunda cyane naho nkumva ururimi rwabo byacana eh muzezere mani wowe ukora iki rero yego hari akandi ufite se yego mani rakiza ikindi cya kabiri Ah.
ikindi cya kabiri Ah.
ni uko hino jemba ni ahantu bitwa imugina mweshenda Mhm.
none kubera iki tw'abatwahiri benshi batakunda kugwira ino mu misozi batubaka nyene imisigiti nyene ikwiye niho tuza tubona ahandi mu miji ye icyo ni cyo kindi kibazo ndi- na- namye nshaka kubaza kubera yuko kubera yuko ahantu abesilamu benshi barakunda kugira imisigiti kandi akaba ari imisigiti myiza mani gose.
rakiza mani rakiza mu kiganiro twakoze Daniel.
mu cyumweru gishize mu ndwi iheze twa tu- umutumire yari yadusobanuriye ko abaswahili n'abayisilamu atari kimwe ubwo rero nibyo kubaka Oya.
imisigiti reka tubyorore twigumire ku njyana ya tarabu urakoze Eh, sawa, kubera u- u- eh nanjye nashatse kugaruka eh kubera kubera iyo njyano ndayikunda aha uwo mut- uwo mutumira ariko akora iki kugira ngo nino mu burundi kugira ngo iyo njyano izobe ishinze imizi cyane ye urakoze mani rakiza
sawa sawa muzeseremani musubize rero
nicyo kimwe navuga kare icyo nicyo gikorwa turimo ariko arakubaza wowe wowe ku giti cyawe ubwawe muzehe wowe ukora iki
yewe turi kumwe n'abandi aha kuko n- nta kuntu wo kwishoboza ikintu uri umwe turi kumwe n'abandi turiko turaraba ukugene tworaba umuziki wa taarabu kugira ntugire akagirire emwe abasore b'imyaka nabo baze bayijukire ntibave bayireka ngo ugi- ugende aka- akagirire tukaza turayibumvisha nabo bakayishima nk'uko u- uhejeje kuyivuza nk'ubu muri aho muri amerika Ur- urumva nyine ako gati ukugene kari kagihoshe yego eh nabo niko tu- tuguma tugira tukahumvisha ku maradiyo ku makaseti n'ibiki bamenye ukugena uwo muziki wa mwiza ntuhave wibagiranwa eh ese hari umushinga mufite wo kugira indu- inzu ndangamuco centre culturel mu gifaransa
centre culturel eh
ntayo dufise ariko ngaha iwacu aha turafi- turafise amazu menshi twokore- twokoreramo ibyo bintu bigakunda eh tuka- twobigira bigakunda kandi si hamwe canke si hamwe canke habiri eh nico gituma turiko turavuga ati uwo muziki ntitu- ntitureke ngo ugende akagirire nitugarukire ko kugira ngo n'abazovuka mu yindi myaka baze bumve ibya- ibya- ibyahora bikorwa n'abasogokuru babo eh nk'ayo mazu abantu bakiri bato se batayazi hari aho mwababwira nk'imwe cyangwa ebyiri mushobora kubikorera
eh mu- urazi ko twebwe ngaha mu buyenzi amazu atabuze
yego turafise amazu ku rya kane hariho hariho n'ayandi mazu manini manini nyene dushobora guko- gukotesha baka- bakemera eh, amazu ntashobora kubura turaciyunganganya gusa yego nibyashobo nibyashoboka muzovyumva yego
yego ijwi ry'amerika kuri telefone dufite na jean bosco jean bosco
sa akabazo kawe oh, ndabanje kubaramutsa ndabipfuriza umwaka mushasha nawo mutumire yego twese nawe tur- nawe turakwifurije
uh, amatarabu araryosha ariko hari abantu usanga tutazi igiswahili kandi aturyohera nta kuntu bokora ubuhinga bwo kuyashira mu rurimi twumva muri rya njana y'amatarabu kugira tuzonezeregwa n- hamwe nabo kuko urabona nka nk'abagira amarege hari ukuntu abahinga bagaragaza kuyashira mu kirundi kugira twumve icyo barimo barasohora mu mudiho wabo Na- nicyo kibazo canje
reka ahita agusubiza
ivyo nivyo turimo Mhm.
I- eh, ivyo nivyo turimo kugira ngo abantu bose baze bumve tar- uwo muji- mu- mudiho wa tarabu tuzoza turacishamwo n'ikirundi n'igiswahili kugira ngo n'abumva igiswahili baze bara- barumva ibivugwamwo
yego
ego ni ni nkamwe nakubwiye ati igihe bashika muri tanzania barababwiye ati ntidushobora kwemera yuko ari abarundi nibaturirimbira ururimbo rumwe rw'ikirundi Mm.
Eh, nibyo rero birimwo mu byo tuzohinyanyura kugira ngo tuze turashyira nomwo n'ikirundi kugira ngo n'abatumva igiswahili bumve
ubu se hari umugambi mwaba mufite wo kugira gushaka abantu bakora indi orchestre icuranga injyana ya tarabu
I- ivyo ikibuze gusa nuko tu- nakubwiye tu- turi muri organisation nitwaronka iricurarangisha Mhm.
abantu nibo abantu nibobura Mm.
eh abantu nibobura none se ubu ngubu barabizi gucuranga nta- ntabwo bagomba kujya kubyiga
hariho aya- aba- ababyibuka ababyibuka bara- eh, baracariho Eh, habuze ibi- ibintu uze gusa ibikoresho Eh.
ubundi i- i- mu njyana ya tarabu ab- umuntu yandika ibyo ari buririmbe cyangwa birizana u- u- gutya mbese atiriwe yandika
oya urandika nk'izindi ndirimbo nyene ah uki ukiga mukagira repetition ukugene abacuraranzi bocuraranga n'ukugene wewe woririmba Mm.
eh ariko ntibishobora kuza mu mutwe gusa ngo bi- ngaho ubitangurire ngaho ngo uce ubandanyo ya Mhm.
eh barandika ku rukaratasi yego hanyuma bakagira repetition ukugene bacuraranga bagakosora gushikaho bosh- bashika ku ihangiro ryabo Mm.
eh muzehe hamisi seremani ndabona tugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro akantu k'akajambo k'umwihariko cyangwa se ubutumwa bw'umwihariko waha abakurikiye ijwi rya amerika umwanya ni uwawe dusoza
yego ndagu- nda- ndagushimiye cyane icyo navuga ndasabye urubyiruko cyangwa abajene Mm.
nibi- nibijukire cyane kumviriza uwo muziki kandi bawugarukire uze usubire kuba nk'uwa mbere nk'uko twebwe twawukunda ukiriho Mm.
Eh, icyo kintu nkaba ndakibasabye cyane kugira ngo ntuze ugende akagirire Mhm.
Eh, tugumane akaranga kacu radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muzehe hamisi seremani rwose ndagushimiye byimazeyo n'abandi bose Yego.
twari turi kumwe ku ijwi rya amerika ndabashimiye muzehe seremani reka dusoreze kuri aka karirimbo maze rero imana ikomeze iguhezagire
twese murakoze cyane yego namwe ijwi rya amerika mu kanya saa kumi n'ebyiri turakurikira amakuru mube mwumva aka kazi ki murakoze cyane imana ibahe umugisha
yego